Ini radio ijwi ry'Amerika. Radio ijwi ry'Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi muri kumwe na Fidel Niyongabo hamwe na Thomas Kamirindi tukaba tubahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri iyi saha aho tuza gutangurira ku ncamake makuru hirya no hino tubafitiye nido nido ryayo turaza kuvuga no kuri komisiyo y'igihugu yo gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare mu Rwanda yitangaza ko gushika ubu itarakira mu kigo cayo umutogo la forge fils bazeye yahoze ari umuvugizi wa FDLR na lieutenant colonel Theophile Abega baherutse kuzanwa mu Rwanda turavuga no kwihinyanyurwa ry'amategeko agenga umugwi w'igihugu ujejwe amatati y'amatongo n'ayandi matungo CNTB mu Burundi hamwe no kuhiganwa mpuzamakungu ryo gusiganwa ku makinga ririko ribera mu gihugu cy'u Rwanda muri iki gihe dutangire ku idonido ry'amakuru yo hirya no hino tugira tubashikirize muri Senegal uruhande rwa Perezida Macky Sall ruvuga ko yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu Amerika n'abaterebane basubiye mu biganiro i Doha muri Qatar aya makuru n'ayandi tubafitiye turagaruka ko mu kanya gatoyi rero uh, kaduhere ku makuru idonido ry'amakuru yo hirya no hino uh, dushikirizwa na mugenzi wanje hano muri studio Thomas Kaminindi Thomas ndagushimiye Fide inshuti z'ijwi ry'amerika mwiriwe ariko amatora y'umukuru w'igihugu muri nigeria y'ejo bundi ku wa gatandatu komisiyo y'amatora yatangaje uyu munsi amajwi make cyane ya mbere y'ibanze ivuga ko perezida muhammadu buhari ari we uri imbere amajwi amazwe kubarura nayo muri leta ebyiri ekiti na osun zo mu majyepfo y'igihugu nigeria igizwe na leta mirongo itatu n'esheshatu n'intara y'umurwa mukuru nk'uko komisiyo y'amatora yo muri nigeria yabishyize ku rubuga rwayo rwa twitter buhari yatsinze n'amajwi mirongo itanu n'arindwi muri leta ya ekiti naho muri leta ya osun buhari arusha uwa mbere mu bo bahanganye atiku abubakar amajwi ibihumbi icumi muri senegali naho bari bari mu matora y'umukuru w'igihugu ejo ku cyumweru amajwi ya mbere ntaratangazwa ku mugaragaro ariko umwe mu bayoboke ba perezida Macky Sall minisitiri w'intebe Mohamed Boun Abdallah Dionne yemeza ko umukuru w'igihugu ucyuye igihe ari we watsinze rugikubita n'amajwi mirongo itanu n'arindwi ku ijana imbere y'abandi bakandida bane bahanganye nawe bibaye byo koko nta cyiciro cya kabiri cy'amatora cyaba kikibaye hagati y'uwa mbere n'uwa kabiri mu majwi abakandida babiri bari bafite amahirwe yo kujya mu cyiciro cya kabiri bo ariko batavuga rumwe na perezida Macky Sall bo bakoresheje ikiganiro n'abanyamakuru bahinyura ko perezida Macky Sall ashobora gutorwa ku nshuro ya mbere rugikubita umwe muri bo ni Idrissa Seck wigeze kuba minisitiri w'intebe wa Senegal yavuze ko icyiciro cya kabiri kizaba byanze bikunze komisiyo y'amatora ku rwego rw'igihugu cya senegal izatangaza amajwi bitarenze ku wa gatanu w'iki cyumweru muri somaliya inzego z'umutekano zatangaje ko uyu munsi al shabab yarashe abaturage b'abasivili icyenda irabica mu nkengero z'umurwa mukuru mogadishu batandatu muri abo bapfuye n'abategarugori abo baturage barimo bakora isuku mu muhanda abandi babiri barimo bakorana nabo bakomeretse hagati aho igisirikare cya leta zunze ubumwe za amerika kiratangaza ko cyarashe n'indege y'intambara ku birindiro bya al shabab mu ntara ya shabere iyi ndege ihitana abashababu babiri igisirikare cya amerika cyemeza ko nta musivili wabiguyemo cyangwa ngo akomereke nyamara al shababu yo iravuga ko abo indege ya amerika yishe ari abasivili babiri rero kandi ko umwe muri bo ari umwana radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mujye no ku rubuga rwacu rwa interineti wazitatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo com mwumve aya makuru intumwa za leta zunze ubumwe za amerika n'iz'abatalibani basubiye mu mishyikirano idoha muri qatar intumwa yihariye ya amerika ku bibazo bya afghanistani ambasaderi zalmei halilzad ari nawe rero uyoboye intumwa za amerika yavuze ko abatalibani bohereje noneho ababahagarariye bafite ububasha kurusha mbere bwa mbere na mbere rero koko harizad yibonaniye n'umwe mu bashinze umutwe w'abatalibani mula abdul gani baradar uyu yari muri gereza muri pakistan kuva mu bihumbi bibiri na cumi yafunguwe mu kwezi kwa cumi gushize harizad abigizemo uruhare runini mu kwezi gushize abatalibani bashyizeho baradar kujya kuyobora ibiro byabo bihoraho biri muri qatar umuyobozi mukuru w'abatalibani habatula akundaza akundada mumbabarire akundada yamugize kandi umujyanama we wihariye bityo rero ambasaderi hariri zadu amerika ashima ko noneho imishyikirano hagati y'amerika n'abatalibani igeze ku rwego rwo hejuru yizeye ko imishyikirano izavamo imyanzuro ifatika kuko kuri we uyu bandari ari umwe mu bantu bemewe cyane kandi bumvwa cyane mu batalibani imishyikirano yatangiye mu kwezi kwa karindwi mu mwaka ushize hagati ya leta zunze ubumwe za amerika n'abatalibani ibibazo bibiri by'ingenzi mu byo baganiraho ni ugukura ingabo z'amahanga muri afganisitani no kwemera ko ku batalibani rero abatalibani bakemera ko afganisitani itazongera kuba indirizi imitwe ishobora kugaba ibitero by'iterabwoba muri amerika no mu bihugu by'inshuti zayo vietnam iritegura kwakira inama ya kabiri mu mateka hagati ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika n'umuyobozi w'ikirenga wa koreya ya ruguru donald trump na kim jong un bazahurira i hanoi umurwa mukuru guhera ejo bundi kuwa gatatu perezida trump yatangarije abanyamakuru ko yizeye ko iyi nama izaba nziza noneho naho minisitiri w'intebe mubabarire naho minisitiri w'ububanyi n'amahanga we mike pompeo ejo yatangarije televiziyo cnn ko nta cyahindutse ku ruhande rwa amerika yaravuze ati ibihano twafatiye koreya ya ruguru bizagumaho igihe cyose koreya ya ruguru itarasenya intwaro kirimbuzi zayo zose perezida trump arahaguruka i washington uyu munsi yerekeza rero muri vietnam naho kim jong un ari mu nzira kuva ku wa gatandatu aragenda muri gari ya moshi itamenwa n'amasasu anyuze ku butaka bw'ubushinwa urugendo rw'amasaha arenga mirongo itandatu duhereze kuri iyi nkuru ya visi perezida wa leta zunze ubumwe za amerika mike pence wabonanye na yuan guedo perezida w'inteko ishinga amategeko ya venezuela babonaniye muri colombia mu murwa mukuru bogota bari kumwe na perezida w'iki gihugu wa colombia rero mike pence yabwiye guedo ko amerika imuri inyuma ijana ku ijana amerika ivuga ko yuan guedo ariwe perezida w'agateganyo wa venezuela ahangaha i bogota mike pence aza agomba kugirana inama n'abayobozi b'ibihugu byo muri ako karere mu byo bagomba kuganiramo harimo kwiga uburyo perezida wa venezuela nicolas maduro yava ku butegetsi muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika fide ngaya makuru rero urakoze thomas kamirindi radiyo ijwi rya amerika i washington dc muhandanya kudukurikirana mu biganiro byacu iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere tuyahereye mu rwanda aho komisiyo y'igihugu yo gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare mu rwanda itangaza ko gushika ubu itarakira mu kigo cyayo cya mutobo la, force, la forge fils bazeye yahoze ari umuvugizi wa fdrr na lieutenant colonel teofila bega baherutse kuzanwa mu rwanda inyuma yo kuba bafashwe n'igisirikare cya kongo ku mupaka n'igihugu cya uganda ibindi kuri iyi nkuru turabishikirizwa na mugenzi wacu asumuta kaboyi mu kiganiro komisiyo y'igihugu ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe ingabo zavuye ku rugerero yahaye itangazamakuru ku mugoroba we kuri uyu wa mbere iyi komisiyo yatangaje ko irimo gutegura inama mpuzamahanga izavuga ku mahoro umuyobozi w'iyi komisiyo madamu mukantabana serafina yavuze ku bagabo babiri baherutse kuzanwa mu rwanda bazeye na bega bari abayobozi ba fdrr mu minsi ishize byavugwaga ko u rwanda rwashyikirijwe babiri bahoze ari abayobozi ba fdrr aribo raforge fisi bazeye wari umuvugizi wayo ndetse na liyetona koroneli teofila bega wari ushinzwe iperereza mukantabana yavuze ko hari izindi nzego zirimo kubabaza kugeza ubu bakaba batarabakira imutobo ku bijyanye na bariya baherutse kuzanwa mu rwanda ariko kubo bavuze barimo bazeye na bega ntabwo bari bagera imutobo ngo minisitiri wa feri etaranje w'ububanyi n'amahanga yarabisobanuye bihagije agaragaza ko abo bantu barakiriwe koko mu rwanda ariko hari izindi nzego zikibafite kubera yuko hari ibyo zikibakeneyeho nyuma yaho bakazareba ko bazi mutobo cyane cyane ko raforuje we buriya bazehe ni umusivire nibasanga ari ngombwa ko azi mutobo ubwo azaza hanyuma akurikirana amasomo kimwe n'abandi n'uriya abega ariko kugeza kuri ino tariki ndi kubabwiraho ntabwo bari bagera mu kigo cya mutobo nta yandi makuru rero arambuye nabababwiraho wenda ushobora kubaza muri minisiteri ya aferi etarangere haramutse hari andi matsiko mwaba mubafiteho
mu cyumweru gishize nibwo minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'u rwanda yemeye ko aba bagabo babiri bageze mu rwanda kandi ko hari ibyo barimo kubazwa ko nibirangira abantu bazamenyeshwa ibizakurikiraho kugeza ubu komisiyo yo gusubiza ingabo zavuye ku rugerero ndetse n'izahoze mu mitwe yitwaje intwaro ivuga ko imaze gusubiza mu buzima busanzwe aba- abagera ku bihumbi cumi na bibiri bahoze muri fdrr mutarambirwa eliya nawe wahoze mu mutwe wa fdrr ubu akaba ari komiseri muri komisiyo yo gusubiza mu buzima busanzwe ingabo zavuye ku rugerero yemeza ko kugeza ubu umubare w'abarwanyi ba fdr usigaye muri kongo utazwi nubwo abahari bose asobanura ko nta bwoba bateye aho ku byerekeye imibare nabwo ntabwo bayizi kubera yuko haba harimo ah, aba- abari gutoroka abari mu mashyamba harimo abatahuka harimo abageze gute ariko imibare yabo urebye ni mike cyane ntabwo ntabwo ari imibare ivuga wenda ngo uyu mugabo ni imibare ushobora ushobora kuba ikanganye ni uko gusa nyine umuntu nyine ujyana n'abandi gusa nyine utagomba ngo ni mu- umubare runaka Eh, iyo ugeze nk'umutobe ukabona nk'abari hariya ubu ngubu hari hafi magana- hafi magana atanu mirongo inani nibwo ubona ko nyine imibare yabo nyine igenda iga- igabanyuka ntabwo rero biteye biteye biteye impungenge Eh, ikindi bavuga ngo wenda se barangiye cyangwa ntibarangiyeyo nubwo ubugurupe bwinshi burimo hari bwinshi buriyo ntabwo wavuga ngo barangiye nyine cyangwa ubugurupe bwinshi cyane bugiye bunyagiye gutyo ariko nta nta- nta n'ubwo wabuteye umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu yo gusubiza mu buzima busanzwe bahoze mu ngabo asaba abarwanyi ba fdr baba basigaye mu mashyamba ya kongo kwizana ku bushake bwabo bitabaye ngombwa ko bashyirwaho agahato Eh, hari abandi bagihari kandi namwe murabizi ko hamaze iminsi haburungutana abantu bitwa ko bari muri za CNLD bagenda bava muri za Nord Kivu bajya muri za Sud Kivu bari ahantu bahagaraye turacyavugana na MONUSCO n'izindi nzego ku buryo nabo ubwabo bitarindiriye ko bazarwa ku ngufu dukoresheje uburyo bw'ubukangurambaga dusanzwe dukoresha dushoboye no kuburushaho kubunoza kurushaho kw'abo bantu bafata icyemezo cyo gutaha mu gihugu cyababyaye batagombye kuza ku ishuri iyi komisiyo ivuga ko kugeza ubu imaze gusubiza mu buzima busanzwe abasirikare basaga ibihumbi mirongo inani barimo abagera ku bihumbi cumi na bibiri babaga muri fdr umutwe urwanya leta y'u rwanda ukorera mu mashyamba ya kongo asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze yasumta kuri iyo nkuru mu burundi ibiziga bibiri biramaze gutorwa mu kiyaga gweru ku ruhande rwa komine busoni mu ntara ya kirundo kuva ku munsi wa gatandatu buramatari w'intara ya kirundo avuga ko nta muntu yabuze ku ruhande rw'uburundi amenyesha ko amatohoza ya mbere yerekana ko ivyo biziga byaba bituruka ku ruhande rw'u rwanda ibindi kuri iyi nkuru twumvirize umumenyesha makuru wacu jean claude munyandinde murantunga eh, jean bosco ndarurinze
abarobyi nibo batanguye kubona ubwa mbere ivyo biziga abari ku mucamo w'inkengera z'ikiyaga gweru nabo nyene bahavuye bamanuka ku kiyaga kuraba bamaze kumva iyo nkuru babwiye ijwi rya amerika uko babisanze ikiziga cyatewe kikaba cyaje kizanira ako mu rweru kikaba cyaregeranijwe nyine baragihamba ariko cyarononekaye rwose begeranije amaguru gusa n'ibindi bihimba nyine bitanaboneka amaboko gusa by'amagufa je nakibonye ndiko ndaraba imitego dutega mbo ndimo ndazura hama ca mbona rero ikintu kireremba ndacegera ngira ngo ni coba ari nk'ikibwa canke inka bata mu kagera nyene zigatemba sanga ni umuntu Ya- yari yambaye ikoboyi yirabura yari umugabo ariko igihimba co hasi kuva ko umutwe ntawari iriko haboneka ibisusu gusa n'ikitiritiri c'ikigongo gusa ibindi vyose vyagiye abanyagihugu bemeza ko ata muntu barabura mu karere iwabo bagasaba abatware kubariza ahandi kuri uwo mutumba nta muntu twebwe tubona yabuze ahubwo gusa biza bizananye nyine akagera biza mu ruzi nk'abo bari abanyarwanda cyangwa ntituzi ko baba abanyarwanda cyangwa abarundi Ico kiziga mugabo si kirundi kuko vyo biziga cane cane biva mu kagera bitembera mu kiyaga gwe tukacariye tubitanga hejuru tukaraba ukuntu twofasha tukabihamba mugabo nihera nestor arongoye abarovyi mu ntara ya kirundo nawe nyene avuga ko abarovyi arongoye bakwiye kubera rero umuyaga utemba uzana ino muri komine ya busoni nibaza ko ivyo biziga rero bica biza bi- biturutse hariya mu kagera kuko n'abarovyi mu kubibona babibonye biri mu mazi byaramaze kononekara tumanemeza rero neza ko ari vyaturutse hariya mu Kaki- mu- mu kagera nuko abo abantu b'iwacu dusanzwe tubana b'abarovyi n'abanyagihugu nta n'umwe yigeze azimiza umuntu kugeza n'uno munsi abantu barakwiye kandi mukamubona ko bino biziga byamaze kononekara alain tribert mutabazi arongoye intara ya kirundo amenyesha ko ivyo biziga vyashinguranywe iteka inyuma yo gutohoza no mu ntara ya muyinga ikora ku rweru bakamenya ko ata muntu yabuze muri iyo ntara mutabaza avuga ko amatohoza ya mbere yakozwe yerekana ko ivyo biziga bishobora kuba biva ku ruhande rw'u rwanda kubona yuko hasanzwe hariho eh, n'iyindi n'izindi suri canke ibindi amarebe n'ibindi biza bizananye akagera eh, uva mu rwanda tubona ko umuyaga yuhushe bica bisesa biza eh, kuri urwo ruhande rwa rweru eh, ku ruhande rwa komine busoni kandi ukana ko hegeranye nyene n'akagera hegeranye n'umupaka eh, naho u rwanda duhana rubibe uravye hakurya rero eh, abenegihugu bo ngaho nibo baciye bavuga bati eh, kubera atari n'ubwa mbere bije bibajije ko eh, vy'ukuri vyazana nyene mu gihugu c'u rwanda eh, muri ubwo muruzi kagera uwo mutware asaba abanyagihugu kurikanura bongera bagaba ku nkuru zimwe zimwe zivugwa kuri ivyo biziga eh, tukababwira yuko eh, boza eh, barirarira bakaza baracungira hirya no hino eh, kugira ngo umutekano eh, ntuhave uhungabana canke ntagire abantu bava bikika mu kiza eh, mu kuvuga eh, ibita- ibitari vyo twumva ko hariho abari bamaze ku kwiragiza ngo muhabonetse ibiziga bitanu mu kiyaga rwero ku ruhande rwa komine busoni eh, kandi vy'ukuri eh, ari vyo biziga bibiri gusa vyabonetseho eka mbere hariho n'abavuga bati ngo hariho n'abantu baba baratashe ngo bakabura irengero ryabo ariko ntibavuga amazina ariko abo bose twaragiyeho haba inya- inyarunazi aho bavuga canke muri komine yose ya busoni bavuga yuko ivyo atabyabayeho ata abantu babo batashe ngo baheze bazimire Eh, arico tuma twasaba abenegihugu kubandanya batekanye kuko muri ibi bihe twimirije amatora eh, turazi ibihuha ni vyinshi hari haciye amezi yaba batanu hari ibindi biziga vyabonetse muri ico kiyaga n'ico gihe ubushikiranganji bw'umutekano bwari bwatangaje ko vyazananye mu ruzi akagera rutemba ruva mu rwanda rugaca mu kiyaga ugweru mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika urakoze jean bosco kuri iyo nkuru mu burundi kandi inama ya bose y'abakenguzamateka igira iya kabiri yabaye mu gisagara cya gitega aho yimukiye kuva icyo gisagara kibaye umugwa mukuru wa politike kuri uno wa mbere bariko biga ihinyanyurwa ry'amategeko agenga umugwi w'igihugu ujejwe amatati y'amatongo n'ayandi matungo cntb mu mpfunyapfunyo y'igifaransa ibindi kuri iyi nkuru turabishyikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu fidel antoine nsabimana izo minyanyuro zari zibangikanye n'izindi ziraba sentare ridasanzwe ijejwe kubahiriza imanza zaciwe n'umugwi sentebe emmanuel ntawumvukiye umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi niwe yari yaserukiye leta gusigura izo minyanyuro mu kibanza c'umushikiranganji w'ubutungane vyavuzwe muri iyo nama ko yafatiriwe n'ayandi mabanga emmanuel ntawumvukiye yatanguye asigura udutosi twahora mu mategeko agenga sentebe na sentare yegukira ku bijanye no kuronka impapuro ndangatongo ku batsinze urubanza muri sentebe hariho ikibazo kijanye no kuronswa za mpapuro ndangatongo zihabwa abahuye n'ivyago naho hariho ubuyobozi bugenga ico gisata na gishe ibijejwe gishe foncier communal bwira benyaruke ico rero kikaba caratuma uri mw'itongo riburanwa ritari gwiwe aguma arikamisha mbere agashobora no kurigwatiriza mu mabanki canke akaridandaza naho ingingo ya komisiyo iba yabaye ntabanduka mu minyanyuro shasha sentebe ifise imyaka ibiri gusa yo kwakira imanza muri izo minyanyuro nko vyasiguwe na emmanuel ntawumvukiye iyo komisiyo ifise imyaka ibiri niyo kwakira imanza kugira ngo bigende neza rero muri iyo myaka ibiri bishobore kuba vyaheze komisiyo itegereza kwigisha bene gihugu ni ukuvuga yuko inyuma y'iyi myaka ibiri ata muntu azosubira kwitura komisiyo nico gituma rero komisiyo hambavu y'amabanga yari ijejwe itegereza kwigisha abene gihugu ikabahimiriza ku bijanye n'amasura y'ibinyoma n'impapuro za magendu mu manza za sentebe emmanuel ntawumvukiye yabwiye abakenguzamateka ko hahoramwo agahaze kagiye gukosorwa bahora bakoresha impapuro za magendo canke bagasura ibinyoma kare rero ico gihe sentare yaciye ihagarika ibikorwa ko nta bubasha yari ifise bwo gutohoza imanza z'ivyaha bagaca bazirungikira ababijejwe ubu rero bashizeho igisata zoba rijejwe kuvyiga gushiraho igisata c'umushikiriza manza cegukira iyo sentare abakenguza amateka bashikirije amakenga yabo kuri izo mpinyanyuro umukenguza amateka ngabonziza gerard yatanze amakenga yiwe ku bijanye n'ikiringo co kwakira ibirego muri sentebe ndetse n'uburyo bwotangwa muri sentebe kugira ngo ico kiringo c'imyaka ibiri cubahirizwe batanze ikiringo y'uko nyuma y'imyaka ibiri utaze aratanga ibirego ataca azobaza mbega ubuzohunguka inyuma y'iyo myaka ibiri ibirego vyarahejeje gutangwa azitura hehe iri tegeko ritegekanye iki umushikiranganji emmanuel nahomvukiye yatanze inyishu ubuhinga bwarateye imbere twibaza yuko je noterera yuko komisiyo yoshiraho site site isomwa n'abantu bose batandukanye bari ku isi ubandwa nibo babandwa urugi hama bakabisoma leta yafashe ingingo iba yabonye ko bibereye uwisamaje nawe bica bisubira mu bihe bisanzwe umukenguzi amateka sesema jean marie pascal yabajije nimba hari abanyagihugu baba bamaze kwitwarira leta kubera amabi bakorewe n'abasirikare ba leta mu gihe c'intambara turazi neza mu ntambara yuko abasirikare ba leta hariho ibintu vyinshi bononye wamenya abasirikare aho bageze wababwirwa no guturira ni ukuvuga guturira amazu turira ibipimo vy'ikawa turira imirima n'ibindi bijanye no gusahura zabi inka zaba impene n'ibindi mbega nagira mbaze ese abanyagihugu boba bubahuka kwitwarira leta ku vyabo vyononekaye umushikiranganji nawe mvuki yamusubije agira ati hajya ibintu umusoda akoze abikora ku gatwe kiwe ko mu gisirikare ikintu kije imbere ni disipline kandi umusirikare ategerezwa kubaha ibintu by'umwenegihugu akavyubaha akavyubahiriza nk'uko yubahiriza igihugu n'imbibe zacu atari aho naho aba yataye umurongo muri icyo gihe rero ingingo zihambaye zirafatwa leta si ibyo bikorwa iba yamutumye umugwi sentebe umaze imyaka cumi n'itatu uriko urakora ibiharuro dukura mu nama nkenguzamateka bivuga ko amadosiye ari hagati y'ibihumbi ndwi na munani n'ubu akiri karigwa n'uwo mugwi igitega fidel d'antoine nsabimana ku bw'ijwi ry'amerika urakoze fide d'antoine kuri iyo nkuru naho ku bakunda amakuru yerekeye inkino kuri wa mbere umunya eritrea merawi kudus akinira ekipe ya astana yo muri kazakistani niwe yatsinze intambwe ya kabiri ya tour du rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda hagati ya kigali na huye aho ni mu isiganwa ry'amakinga uh, yaciye ahabwa Uh, yambara n'umupira w'umuhondo umenyesha amakuru wacu Jean Claude Munyandinda ariko akurikirana iryo higanwa adufite ibindi kuri iyi nkuru
Kigali Huye niyo yari intera ya kabiri y'isiganwa ry'amagare Tour du Rwanda ry'umwaka wa 2019 abasiganwa bakoze urugendo rw'ibirometero ijana na makumyabiri kabuhariwe Merawi Kudus umunya Eritrea ukinira ikipe ya Astana yo muri Kazakistani niwe waje ku isonga nyuma y'akazi gakomeye yakoze mbere yo kugera ku murongo usoza kuko yakoze iyo bwabaga akavuguta akanyura ku mukinnyi w'umunyarwanda Jean Damascene Ruberwa wari umaze gucamuka mu gikundi ubwo batereraga mu Rwabuye Merawi Kudus yakoresheje amasaha atatu iminota ibiri n'amasegonda cumi n'arindwi uwa kabiri yahageze nyuma y'amasegonda abiri akaba ari Kasperkiewicz Przemyslow umunyapolonye ukinira Derco Marseille Provence yo mu Faransa ku mwanya wa gatatu haje Biniam Hailu wo mu ikipe y'igihugu ya Eritrea umunyarwanda Elroy Joseph wa Derco Marseille Provence yegukana umwanya wa kane aba bose kimwe n'irindi tsinda rinini rikurikiraho bakoresheje ibihe bingana kuko baje mu kivunge ku muvuduko w'injyana muntu aribyo bakunze kwita sprint umusozo w'iyi etape kigali huye wagenze nk'uko bamwe mu basesengura umukino w'amagare bari babyiteze uyu ni jean sauver ntiyamira umwe mu bakomiseri b'isiganwa tour du rwanda gusa nanone iyo ugiye habagenda harimo udufomonte za ruhango na hehe ariko iyo ugeze mu rwabuye nk'uko babona hariya hasi kuzamuka kuri mize harimo agafomonte naho abagremperi wenda bagerageza ariko kubera yuko sprint igeze hejuru sprint yo gutambika nka metero magana atatu kugira ngo ugere kuri ahantu uzakoreshe banke harimo urugendo rurerure niyo wasiga mu sprinteri nka metero wenda nk'eshanu muri kariya kamonte yagaruka akagufata kandi kuri sprint akagutsinda tugarutse kuri mera wikudusi wegukanye agace ka kabiri ka turu du rwanda si ubwa mbere uyu musore yigaragaza mu rwanda kuko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri yegukanye intera ya kigali nyagatare icyo gihe yakiniraga ikipe y'igihugu akomokamo aricyo eritrea ku giteranyo rusange classement general nyuma y'intera ebyiri za turu du rwanda y'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda uwa mbere ari nawe wambaye umupira w'umuhondo mayo jaune ni mera wikudusi wo mu ikipe ya astana ku mwanya wa kabiri hari kasper kivich semyslov ukinira delco marseille provence yo mu bufaransa umunyarwanda rwanda ugaragara hafi ni areruya joseph wicaye ku mwanya wa kane usibye ibirori bigaragazwa n'abasiganwa nyirizina iyi turu du rwanda irimo kwerekana indi sura ku birebana n'imifanire abashyushyarugamba tumenyereye muri ruhago ya hano mu rwanda noneho babukereye na vuvuzera zabo ari nako bisize amarangi y'amakipe ahagarariye u rwanda bakaba bariyemeje gushyiraho morale kuva ku ntangiriro kugeza ku musozo w'iri siganwa twumve jacques munyaneza bakunda kwita rujugiro usanzwe ari umufana ukomeye w'ikipe ya plfc ari kumwe na bosco ngenzahimana uzwi nka rwarutabura muri rayon siporo urumva abanza bareke bashwanyaguze bashwanyaguze tuzaba tubasiga muri metero ijana none se kagoma kuva tudi rwanda yatangira kuva tudi rwanda yatangira hirya hari abanyarwanda batayitwaye Aba- abayitwaye b'abanyamahanga simbarwa si igihe gito mbarwa none ubu ngubu ngenda kugira ngo nkubwire natwe twateje si ubwa mbere tubonye si ubwa mbere tubonye ubwo twatejemo ndavuvuza na hose tuzaba tubagenda inyuma urumva ku buryo finishingi natwe tuzaba tuba duhari kuri uyu wa kabiri haraba hatahiwe intera ya gatatu ya turu du rwanda ari nayo ntera ndende kurusha izindi mu mateka y'iri siganwa muri iyi etape y'ibirometero magana abiri na cumi na bitatu abasiganwa barahaguruka i huye isaa mbiri za mu gitondo berekeze i rubavu banyuze i muhanga ngororero na mukamira umukinnyi wa mbere ategerejwe mu mujyi wa gisenyi isaa saba n'igice yari claude munyandinda i huye urakoze claude kuri iyo nkuru Ah, inyuma rero ko dusezerana mu makuru n'ibiganiro tuba tubafitiye eh, kuri iyi saha reka dusubire dutega amatwi mugenzi wanje thomas kamirindi asubira abibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru yaduteguriye Eh, thomas ndagushimiye fide muri senegal baratoye umukuru w'igihugu ejo ku cyumweru amajwi ya mbere ntaratangazwa ku mugaragaro ariko umwe mu bayoboke ba perezida makisal minisitiri w'intebe mohamed bun abdallah diyun yemeza ko ari umukuru w'igihugu ucyuye igihe watsinze rugikubita n'amajwi mirongo itanu na rindwi ku ijana abakandida bahanganye na perezida makisal batavuga rero rumwe nawe bo ntibabyemera umwe muri bo ni idirisa seke wigeze kuba minisitiri w'intebe wa senegal yabwiye abanyamakuru ko icyiciro cya kabiri kizaba byanze bikunze kikaba ari cyo gikiranura uzaba uwa mbere n'uzaba uwa kabiri komisiyo y'amatora ya senegal ku rwego rw'igihugu izatangaza amajwi bitarenze kuwa gatanu w'iki cyumweru naho muri nigeria nabo baracyabarura amajwi amatora y'umukuru w'igihugu yabaye kuwa gatandatu komisiyo y'amatora yatangaje ko amajwi make cyane yo muri leta ebyiri zo mu majyepfo y'igihugu ekiti na osun yo ya- nyine yemeza ko perezida mohamed buhari ariwe watsinze rero muri izi leta Le- mu- nigeria nako igizwe na leta mirongo itatu n'esheshatu n'intara y'umurwa mukuru muri somaliya inzego z'umutekano zatangaje ko uyu munsi al shababu yarashe abaturage babiri irabica ah, nako icyenda ya- irabica byabereye mu nkengero z'umurwa mukuru mogadisho batandatu muri aba baturage bishwe ni abategarugori abo bantu bose barimo bakora isuku mu muhanda leta zunze ubumwe za amerika n'iz'aba- ni- ni- intumwa za leta zunze ubumwe za amerika n'iz'abatalibani basubiye mu mishyikirano idoha muri qatar intumwa yihariye y'amerika mu bibazo bya afghanistani ambasaderi zalme halilzad uyobowe re- uyoboye rero intumwa za amerika yishimiye ko abatalibani noneho bohereje intumwa zifite ububasha kurusha mbere uziyoboye ni mula abdullah gani badar umwe mu bashinze umutwe w'abatalibani wo muri afghanistani uyu nguyu niwe abatalibani bagize umuyobozi w'ibiro byabo bihoraho muri qatar kandi akaba yaragizwe n'umujyanama wihariye w'umuyobozi mukuru w'abatalibani habitula akundaza ubwo rero iyo mishyikirano ntawe uzi igihe izamara ariko iherutse yari imaze iyo yamaze ibyu- icyumweru cyose muri pakisitani baraganira cyane cyane ku buryo bwo gukura ingabo z'amahanga muri afghanistani kandi bakanaganira ko abatalibani bagomba kwemera ko afghanistani itazongera kuba indiri z'imitwe ishobora kugaba ibitero by'iterabwoba muri amerika no mu bindi bihugu by'inshuti za amerika vietnam iritegura kwakira inama ya kabiri hagati ya perezida donald trump wa leta zunze ubumwe za amerika na kim jong un umuyobozi w'ikirenga wa korea ya ruguru, ya ruguru perezida trump arahaguruka i washington uyu munsi naho kim jong un ari mu nzira kuva ku wa gatandatu aragenda muri gari ya moshi itamenwa n'amasasu anyuze mu bushinwa ni urugendo rw'amasaha arenga mirongo itandatu naho visi perezida wa amerika yabonanye muri colombia uyu munsi na perezida w'inteko ishinga amategeko yuan guedo wa venezuela amerika ririvuga ko ariwe perezida wa venezuela w'agateganyo urakoze urakoze Thomas Kamirindi amakuru rero n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha niho bigarukiye dushimire engineer Pierre Handley adufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatu Ali Maskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye bihagarariye ni Eddie Gwema kuri mikro mari kumwe nanje Fidel Niyongabo na Thomas Kamirindi tubashimire rero mwese mugira umugoroba mwiza mubandanya kumviriza ibiganiro byacu kuri radio yanyu radio Ijwi ry'Amerika